Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoon Nuural Hudaa Alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa soora qalbii guyyaa irraa qindeeffannee dhiyaannee jirra.
torbaan dabree nagayaan walitti dhaammannee arra walitti deebinee jirra rabbii guddaa galanni haa ga'u Baatii Ramadaan guyyaa kudhan irraa soomannee jirra.
arra guyyaan ramadaana kudhan bara kuma tokkoof dhibba afurii soddomii sagal akka lakkoofsa hijraatti Akka lakkoofsa miilaadiyaatti ammoo eebla 26 bara 2018.
akka lakkoofsa biyya keenyaatti eebla kudha saddeet bara kuma lamaaf kudhan Baatii Ramadaan kurnan duraa dhumee kurnan lammaffaa eegaluuf seensarra jirra.
rabbiin warra milkii ramadaana kanaa argatu nu haa godhu Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan kun raadiyoon Nuural Hudaa sagantaa soora qalbiiti.
يا الله يا الله يا الله يا الله Soora qalbii qophiin soora qalbii torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaata. Soora qalbii.
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
sagantaa soora qalbii tan guyyaa sabtii keessatti qophiilee garaagaraa qindeeffannee gurra isin gahuuf qophoofnee jirra Qophiilee har'aatiis odeeffannoodhaan eegalleeti siiraa itti aansina.
qophii siiraa booda tana quba qabdu itti aansina Qophii keessummaatii fi diraamaan iccitii jireenyaatiis ni jiran.
hundaa wal duraa duubaan isiniif dhiheessina hanga xumuraattiin waliin turaa jennee isin affeerra amma gama odeeffannootti seennaa abbaas ibn al-islaamiif bakka gadhiisna
Asalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoon Nuurul Hudaa odeeffannoo guyyaa har'aati qabnu sanii dhiyeessaa weerara liyyuu poolisii naannoo Sumaaleetiin geggeeffamu hammaateetti hufee jira waraanni liyyuu poolisii naannoo Sumaalee araddaalee aanaa cinaaqsan jalatti argaman seenuun weerar geggeessaa jiraatu isinii gabaasuu keenya yadatama halkan kaleessaa naannoo sa'aa saddeetii waraanni liyyuu poolisii naannoo Sumaalee araddaa ulaanuulaa keessatti dhukaas kan banee fi araddaalee akka kooralee gandajjii guruun jedhamu keessatti manneen dhibba lamaa gubuu fi uummanni qe'ee lakkisuun kan baqate ta'uu beekameera haaluma wal fakkaatuun araddaa ciirillee ulaan ulaa tirroo sandaaree kooralee kaabaa keessatti lolli cimaan kan ture ta'uu namni naannawa irraa bilbilan dubbisnuuf hima. ganam har'aa immoo uummanni magaalaa cinaaqsan bahuun mormii kan geggeessaa ture yoo ta'u poolisiin naannoo oromiyaa fi waraanni makkalaakayaa uummata irratti tarkaanfii humnaa kan fudhate ta'uu odeeffannoon ni mul'isa weerar waraanni liyyuu poolisii kun guyyoota sadaan kan keessatti geggeesseen namoonni afur wareegamuun beekameera waggaa darbeerraa kaasee sababuun weerara liyyuu poolisii kanaan lammiileen oromoo hedduun ajjeefamuu fi lammiileen miliyoona tokko ol qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqifamuun ni yaadatama Ustaaz Abubakar Ahmad masjida naannoo Burraayyuutti diigamee fi tarkaanfii waraana mootummaa balaaleffate. Guyyaa lamaan dura masjidni magaalaa Burraayyuu naannoo Ashawa Meedaa keessatti argamu ajaja qondaaltota mootummaatiin kan diigamee fi musliimoota masjida keessa turan irratti waraanni mootummaa tarkaanfii seeraa alaa fudhachuun ni yaadatama. Kana hordofuun walitti qabaan koree furmaata barbaaddu hawaasa musliimaa Ustaaz Abubakar Ahmad gocha raawwatame kana balaaleffate. Ustaaz Abubakar Ahmad barreeffama fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen gochi raawwatame kun kan yaada biyyattiin daandii jijjiiramaa irratti argamti jedhu kan faallessuu fi abdii uummanni musliimaa mootummaa irraa qabu kan dukkaneessedha jedhe heerri biyyattii hordoftoonni amantaa kamiyyuu iddoo amantaa isaanii itti gaggeeffatan ijaarachuu kan hayyamu ta'us hawaasni musliimaa masjida ijaarachuuf aarsaa lubbuu fi miidhaa qaamaa kaffalaa jira komii hawaasni musliimaa kanaan dura dhiyeessaa tureef hanga har'aatti deebii osoo hin kennamin ammas tarkaanfii akkanaa kan fudhachuun Hojiin mootummaan nageenyaa fi waliigaltee jechuun akka biyyaalessaatti jalqabe uummata musliimaa kan baay'inaan walakkaa biyyattii ta'e kan hammate miti jedhe. qaamonni uummata nagayaa irratti tarkaanfii humnaa fudhatan seeratti akka dhiyaatanii fi masjiidni diigames hatattamaan akka bakka buufamu yoo kun ta'uudhaaf rakkoon nageenya biyya keessa jiru kan hin tasgabboofne ta'uu hubatuun mootummaan tarkaanfii hatattamaa isaarraa eeggamu fudhatuu qaba jechuun balaaleffate. Manni murtii Masri yuutuubii ji'a tokkoof ugure mootummaan masrii guyyaa har'aa mee 26 barkum 2018 irraa jalqabee ji'a tokkoof yuutuubii kan uggurta'uun beekameera sababaan ugguraa kanaa himannaa dhimma viidiyoo maqaa islaamaa xureessu kan barkum 2013 yuutuubii irratti maxxanfame tureen kan walqabate ta'uun ibsameera fiilmiin jibbiinsa islaamaa mul'isu kan ameerikaa kutaa kaalifoorniyaa keessatti barkum 2012 hojjetame yuutuubii irratti eega maxxanfame booda masir dabalatee biyyoota addunyaa hedduu keessatti mormii cimaa kaasuun isaanii yaadatama barkum 2013 manni murtii masrii dhaabbanni yuutuubii viidiyoo maqaa ergamaa rabbii xureessuuf yaale maxxansuu isaatiin himate ministeerri koominikeeshinii fi odeeffannoo teknooloojii biyyattii yuutuubii ji'a tokkoof akka ugguru ajaja dabarsee ture haa ta'u malee ministeerichi yuutuubii ugguruun googilii jeequ ta'a kun ammoo dalagaan hedduun masrii keessatti akka cufamu kan taasisuu fi biyyattii gatii guddaa kan kafalchiisu jechuun ol iyyannoo dhiyeesse ture murtiin kun waggoota shanaan dabraniif hojii irra osoo hin ooliin kan ture yoo ta'u sabtii har'aa manni murtii ol iyyannoo ministeera koominikeeshinii fi odeeffannoo teknooloojiitiin kuffisuun murtii duraa kan raggaasis ta'uu abbaan alangaa dhimma kan geggeessu rooyitersiitti murtiin ammaa kun kan dhumaatii fi ol iyyannoon kan irratti hin geggeeffamne ta'uu gabaasni arganni ni ibsa. gareen afd jedhamu kan jibbaa musliimoota leellisu hojjettoonni muslimaa ji'a ramadaanaa keessa hojii isaanii irraa akka ugguraman gaafate miseensonni paarlaamaa biyya jarmaan kan paartii afd irraa ta'an mootummaan hojjettoota muslimaa akka doktoroota fayyaa narsii paayiletoota konkolaachistoota baaburaa fi baasiiwwan ji'a ramadaanaa keessa kan soomanan yoo ta'e hojii isaanii irraa akka ugguraman jechuun gaafate sababni gaafii kana kaasuu barbaadanii fi paarlaamaa biyyattiif yoo ibsan ogeessi fayyaa sa'aa kudha lamaaf osoo hin dhuginii fi hin nyaatiin akkamitti nama ol aanuu danda'a akkasumas konkolaachisaan tokko soomanaan oolee akkamitti qajeelatti uummataaf tajaajila kanaaf hojjettoonni muslimaa hojiiwwan akkanaa irratti bobba'anii argaman yoo kan soomanan ta'e hojii irraa ugguramuu qabu jedhan gaafii gareen kun kaas ilaalchisee deebisaan mootummaa jarman irraa kennameef kan hin jirre ta'uu rooyiters gabaase odeeffannoo walfakkaatuun ministeerri hawaasummaa deenmaark musliimoonni ji'a ramadaanaa sooman iddoo hojiitti rakkoo uumuu malu jechuunis dallansuu cimaa kaasee jira. hooggantuun gamtaa musliimoota fiinlaand miis piyaajaardii yaadni ministeeriin deenmaark kaafte kun dubbii dhugaa hin ta'in jechuun ibsiti. miis piyaad itti dabaluudhaan odeeffannoo fi istaatiksiin hojjettoonni musliimoota ji'a ramadaanaa keessa balaa dhaqqabsiisuu isaanii mul'isu tokkolleen hin jiru jechuun himti. dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aa qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadhaa.
Qophiilee har'aaf tartiiba galfannee odeeffannoodhaan eegallee jirra.
Odeeffannoo qindeessee kan nu biraan ga'e abbaasiin galata harkadhu jenna.
Weerarri liyyuu poolisii kun humaa furmaata dhabe.
Barnuu dhibdee wanti tun Raayyaan ittisa biyyaa kan Somaaliyaatti dolu liyyuu poolisii uummata irraa qabuu dadhabe.
jecha kana sirreeffadhu Mee jechatam raayyaa ittisa biyyaa jechuu kana.
akkam maal balleeyse?
Ittisa biyyaa jechuun waraana biyya adawwii irraa ittisu. Waraana hawaasni tasgabbiin akka jiraatu godhuuf lubbuu fi oreegu. Kan uummata cinaa dhaabbatee uummataaf tumsu. Ittisa biyyaa jechuun kana.
Duuba akkamaa jennu makkalaakayaa saraawwiti jennaa?
Makalaakaa fi ittisniinis takkumaati garuu waan ittisantu kabiraati malee.
Ee isaan paartii biyya bulchaa jiru tiisan malee uummataa miti.
Amma sii galte dubbiin.
Rabbiin kan hundaa tiisu hawaasa keenya nuufaa tiisu gaa.
Eeti kuma isaatiin hangaa irraa geenye mislaa'u.
Ee dhugaadha ammas isuma abdanna. Rabbiin balaa hundaa uummata keenya irraa haa qabu.
Aamiin amma gama qophii siiraatti haa dabaru.
Hayyee taate.
kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa siiraa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kutaa sadaffaa darsii 25ffaa isin biraan gahuuf qopheeffannee jirra.
Ustaazni keenya Ustaaz Abu Abdullaan dhageeffattoota keenya barsiisuuf siiraa qopheeffatanii jiranii kunooti. Kun raadiyoo Nooral Hudaati.
فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا وحبيبنا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kabajamtoota keenya hordoftoota riidiyoo nuurul hudaa bakkuma jirtan hundattuu nagaa rabbiitii fi tikni isaa simbira haa jiraatu. Eega kanaaf faaruun guddaan hammanan jedhamne rabbii keenna kan ol ta'eef haa gayu. Kan gaaddisa darsii siiraa rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wa sallam. Kutaa sadaffaa darsii diidamii shanaffaa jalatti nagaa walitti nu deebise. Eegasii jalqabni darsii keenna akkana jedhaa. لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع بحير الراهب قنمتي نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قيسج بحير الراهب جدمي وامم وجين تاسسا كابا جمتوتا كينا كما سنوما تدري كينا كان الراهب جودا ديتنتي Darsiin keenna kanarraa itti fufa darsii keenna kadheen gaddaati. Darsii keenna kadheen gaddaa keessatti imala nabiyyiin rabbii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami isaanii umriin isaanii waggaa kudha lama bobbaa daldala qureeshiitiin wajjiin gara biyya shaamitti imalanii caasimaa araba shaamtan zamana sanii magaalaa busoraa dhaqanii achitti qeesichi baxiira raahib jedhamu kun isaanitti dhufee isaanirra naanna'ee isaanirra garmaamee waan ilaaluu barbaade hunda ilaalee eega irraa bahe qeesichi kun ashraafa qureeshii bira dhaqee ashraafa qureeshii afeeree marraa tana isin afeeruu barbaada afeerrii kiyya kanarratti naa dhihaadhaa jedheeni isaan gaafatee biraa deemu barannee jiraachuun keenna ni yaadatama har'allee bi'iznillaahi ta'aalaa darsii keenna kana keessatti akkamitti ummanni qureeshii afeerrii namicha kanarratti argamanii afeerrii namicha kanarratti hirmaatan achi boodan hoo maaltu tahe maaltu argame kan jedhu walumaan hordofna kotta ummanni qureeshii namoonni bobbaa daldala sanii keessatti argaman hundi isaanitu yeroo beellamni afeerrii isaanii sun ga'e gara kaniisaa sanitti deemuudhaaf qophaawan garuu deemsa isaanii jalqabuu dura marii gabaabduu takka taasisan maal wal marihatan kunooti akkana waliin jedhan jarani meeshaa keenna kanaa fi qabeenya keenna kana geejjiba keenna dabalatee hadiyyoo dhiisnee biraa deemuun. kophaa dhiisnee biraa deemuun nutti ulfaate qeesichi kun ammoo isinirraa namni tokkolleen afeerrii kiyya kanarraa akka hin hafne jedhe sharxii nurra kaaye akkam taana jedhaniiti marii kana walirra fidan yeroo san yaanni kun dhihaate maal jedha yaanni kun kunooti jarani. namni nu keessa umurilleen tahee joollummalleen tahee afeerrii kanarratti hirmaachuu hin qabne muhammadi muhammadiin qabeenya keenna kana keessatti dhiifannee geejjiba keenna biratti dhiifannee haa deemnuu jedhanii wal marihatan kanarratti hundaa'uudhaan. nabiyyi rabbi nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaami as waamanii akkana jedhaniin yaa muhammad ati ilma daa'ima mucaa xiqqaadha iddoo san dhaquun siif hin malu siif hin tolu kana biraan taree meeshaa keenna kanaa fi qabeenyi keenna kunilleen yoo nu hundi biraa deemne kophaa hafa geejjibni kunilleen kophaa hafa ati ammoo nama rabbiin ol ta'e subhaanahu wa ta'aalaa jalqabumarraa aqlii fi gameeyyummaa hiriyaa hin qabne siif kennee kanaan si badhaase meeshaa keenna kana keessatti nuu hafi qabeenya keenna kana nuu tiisi geejjiba keenna kanallee nuuf quba qabaadhu jedhaniin yeroo san nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaami tole anatu meeshaa keessatti hafaa deemaa jedheen haala kanaan nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaami qabeenya isaaniitii fi meeshaa isaanii keessatti hafanii ummanni qureeshii guutunuu kaanii afeerri isan irratti hirmaatan yeroo isaan dhufan qeesichi gadi baheeti alatti isaan simate yeroo isaan simatu san keessatti qeesichi kun ija baasee waa barbaada asii fi achi mil'ata akka nama maraatetti ija babaasa waan barbaadu san garuu hin arganne haaluma saniin yeroo isaan hundinuu ol seenanii gatta'an isaan bira ol seenee yaa ummata qureeshii yaa macshara qureeshin yaa jama'aa qureeshii namni isinirraa hafe jira ani yeroo isin yaamu yeroo isin afeeru isinirraa namni tokkolleen afeerrii kiyya kanarraa akka hin hafne jedhee shartii isinirra kaayyachuu kiyya ni yaadattammoo akkami tolee namni isinirraa hafeeree jira jedheeni gaafii kanatti dhiyeesse yeroo san akkana jedhaniin namni hafe hin jiru mucaa xiqqaa tokko malee mucaa daa'ima tokko ka iddoo akkanaa tana dhufuu hin qabne isa san meeshaa keennaa fi geejjiba keenna biratti dhiifannee biraa dhufne malee namni silaa afeerrii kee kanarratti hirmaachuu qabu kanurraa hafe hin jiru jedhaniin. yeroo san qeesichi kun lafaa utaalee dallanii akkana jedheen yaa macshara qureeshin haadaa caarun calaykum haadaa caybun calaykum jarane kuni kuni fafa salphinna hojjettan akhlaaqa badaadha kun akkamitti isin hundinuu dhuftanii afeerrii kanarratti argamtanii nyaattanii dhuydanii mucaa xiqqaasan kophaa beelan achitti dhiistan kun ta'uun qabu deemaa fidaa jedheen yeroo san zubayr ibn abdul muttalib abbeera nabiyyii rabbii alayhi salaatu wassalaamii obboleessi abii xaalib jechuudha lafaa utaalee wallaahi dhugaa baana marraa tana fafa hojjanne marraa tana aybii guddaa keessa buune nuti dhufnee waa nyaannee muhammad beelan achitti hafuun kuni fafa jedheetiniin fiigee nabiyyi rabbii nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaamii fideetiniin dhufe qeesichi kun haga nabiyyiin rabbii dhufutti alayhi salaatu wassalaamii ala dhaabateet eege ol hin seenne yeroo nabiyyiin rabbii as garagalee fagurraa as mul'atan qeesichi gammadeet asii fi achi utaala kana guutuu ummanni qureeshii ta'anii daawwatan yeroo nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaamii dhufe harkatti marate qeesichi ol seensisee iddoo kabajaa qabdu gatteessise eegasii haga ummanni kun waa nyaatu ijji qeesicha kanaa nabiyyi rabbirraa alayhi salaatu wassalaamii yeruma tokkollee hin libsanne hin buqqaane isuma hordofa isuma daawwata dubbii isaanii harakaa isaanii sochii isaanii kana daawwata yeroo ummanni waan nyaatu nyaatee waan dhugu dhugee raahaadha fadda faca'an qeesichi suuta jedhee nabiyyi rabbii bira dhufee alayhi salaatu wassalaamii akkana jedheen yaa mucaa gaafilee wahii si gaafachuu heda Gaafilee ansi gaafadhu san naa deebisi. Inni saa'iluka bihaqi Allaati wal'uzzaa an tujaawibanii calaa as'ilatii jedheen. Gaafilee wayii si gaafachuu heda. Gaafilee ansi gaafadhu san laati fi uzzaan si qabe akkuma isiin jirtutti naa deebisi jedheen. Laala. Laala kabajamtoota kenna. Ikhtibaaraaf deema. Qorachuuf deema. Yeroo san nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaami dallananii rifatanii laala rifatanii qaamni isaanii hollatee akkana jedhaniin. Ayyu haqqin lahumaa calayya namani maal taate maal taate aalihaan tun wantoonni rabbii ol ta'e gaditti subhaanahu wa ta'aalaa gabbaaraman tun haqa maal narraa qabanii haqa isaaniitiin na qabda. Haqa wahiituu narraan qaban dachii tana keessa waan akka aalihaa kanatti jibbuun qabu ani. Isiman jibba dhaga'uu isillee hin fedhu. Kanaan nan gaafatin kanaan nan qabin yoo waa na gaafachuu barbaadde rabbii ol ta'e na gaafadhu jedheen. Yeroo san qeessichi kun gammadee as utaalee achi utaalee gammachuu isaa garaa keessatti dhuffatee. gara gaafii isatti seene tole rabbii ol ta'insi qabe wantoota ansi gaafadhu tana akkuma isiitti akkuma isiin jirtutti naa deebisi jedheen yeroo san nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaami tolee gaafadhu jedhaniin gaafitti seene maal gaafate akhlaaqa nabiyyi rabbi gaafate naamusa isaanii gaafate. Esoo hirriibaa fi nyaata fi dhugaatiin isaanii hanafan akkamitti akka rafan akkamitti akka taa'an akkamitti akka yaadan kana guutuu gaafatan guutuu gaafate qeessichi kun kana guutuu nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaamii hin deebisaniif yeroo nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaamii deebisaniif hunda qeessichi kun gammadee asii fi achi utaala eegasii. mee isin keessaa eenyutu mucaa kanatti dhihaata jedhee asharaafa qureeshii gaafate yeroo san kunoo isa kanatu itti dhihaata jedhaniin eenyutti akeekan abuu xaalibitti akeekan abuu xaalibi yeroo san qeessichi kun abuu xaalibitti achi dhihaatee abuu xaalibiin akkana jedheen namani mucaa kanaaf maal taata mucaan kun maal siif taha jedheen qalbeeffadhaa kabajamtoota keenna gaafii ajaa'ibaati gaafii ajaa'ibaati akkaataa itti gaafii fi deebiin tun itti raawwatamte bi'iidni illaahi ta'aalaa walumaan darsii keenna kan aanu keessatti haa hordofnu isumaan gara xumura darsii keenna kana irratti kan dhufne haga sagantaa keenna kanatti aanu keessatti rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa nagaa walitti nu deebisuu nagaan naaf jiraadha isiniin jedha assalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله
jaalatamtoota dhageeffattoota keenya kan amma dhageeffattan kun siiraa rasuulaa kutaa sadaffaa darsii 25ffaati.
siiraadhaaf sheeka keenya abu abdallaan galata harkadhaa umrii dheeraadhaa jenna kabajamtoota dhageeffattoota keenya qophii tafakkuur har'a isiniif dhiheessuu dhabu keenyaaf dhiifama isin gaafannaa inshaa Allah torbaan itti deebina amma tana quba qabduu itti aansina.
Suura qalbii.
tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabduu tana quba qabduu tana quba qabduu tana quba qabduu.
torban dabre biyyoota umrii gabaabaa qaban irraa muraasa isiniif dhiyeessinee turre arraas biyyoota umrii gabaabaa qaban kan biroo wajjin laalla inshaallah eestimoor bara 1975tti biyyi istimoor jaamtu poorchugaal irraa walaba ta'uu isii labsattee turte haa ta'u malee bilisummaan isii guyyaa sagal hin caalle akkaataa hundeeffama isii wayitalaallu bara 1975tti poorchugaal keessatti fonqolchi mootummaa godhamee ture fonqolchi mootummaa kun humni poorchugaalota akka laaffatu taasise yeroo sanitti poorchugaal dachii isti tiimoor jaamu akka koloniitti bulchaa turte fonqolchi mootummaa godhamuu isaatiin wal qabatee warri isti tiimoor bilisummaa isaa labsate haa ta'u malee biyyi tun naannoo indooneeshiyaatti waan argamtuuf indooneeshiyaan ammoo biyyi haaraa uumamte tun nageenya kiyyaaf achiiftuudha jechuun guyyaa sagal booda weerartee to'annaa fi jaloolfatte kanaafuu biyyi tun guyyaa sagal qofaaf akka biyya walabaatti turte haa ta'u malee bara kuma lamaa fi lamatti dhiibbaa mootummoota gamtoomaniitiin bilisummaa isee akka harkatu taasifamee jira. Somaalilaand biyyi tun jalqaba bara 1960tti hundeeffamtee guyyaa shan qofaaf turte. Kunis wayita Ingiliz kolonii isii kan Afrikaa keessaa dhiistee bahaa jirtu sanitti lafa Soomaaliyaa qabattee turte kan yeroo sanitti Biriitish Somaalilaand jedhamtus dhiistee baate. Yeroo kana uummanni dachii tanarra jiraatu biyya walabaa hundeeffatanii biyyoota akka chaayinaa firaans israa'elii fi gamtaa sooviyeet irraayis beekamtii argatanii turan haa ta'u malee guyyaa shan booda somaalilaand fedhee ifiitiin kutaa soomaaliyaa hafe waliin walitti makamuu murteessite ammaan tana garuu sababa wal waraansa soomaaliyaa keessatti mudateen soomaalilaand yeroo lammaffaatiif soomaaliyaa irraa fottoyite jirti raashiyaan federaatiiv dimokiraatik riippaabilik addunyaa tanarra biyyi umrii gabaabaa qabaachuun sadarkaa duraarra jirtu raashiyaan federaatiiv dimokiraatik riippaabilik rfdr jaamti biyyi tun dachii ammaan tana raashiyaa jaamuun beekamtu irratti hundeeffamte warraaqsa bara 1917 godhameen walqabatee amajjii 19 bara 1918 manni marii biyyattii ummataaf mirga guutuu kenne haala labsii kanaatiin ummanni hundii ifiin bulchuuf mirga qaba ummanni hundii mootummaa barbaade hundeeffachuu mirga qaba haala kanaan ummanni biyya tanaa biyya raashiyaan federaatiiv dimokiraatik riippaabilik rfdr hundeeffatee of bulchuu jalqabe garuu mootummaan ummataan filame kun sa'a 13 caalaa biyyattii bulchuu hin dandeenye akkuma mootummaan haareen filamee sa'a kudha sadiif biyya bulcheen gareen all russian central executive committee jedhamu kan nama vilaarmiir leenin jedhamuun hoogganamu mootummaa uummataan filame kana humna waraanaatiin to'atee raashiyaa akka haaraatti ijaare biyyi raashiyaan federeetiiv dimokiraatik riippaabilik rfdr jedhamtus sa'a kudha sadii booda dhaabama taate.
amma gama qophii itti aantutti seenna qophii itti aantutti dabruun duratti torbaan dabre waa'ee sharafaa waa'ee gallee turre ee fageenya dubbannee dhaabne mee itti uffika kabiraa ulfaatina ee biyyatti kiloogiraamaan baranne biyyoonni guddatan hedduun ammoo paawundi fayyadaman hayyee kabiraa hoo kabiraa haala qilleensaati sadarkaa nuti digirii seentigireediin fayyadamne biyyoonni gurguddatan hedduun ammoo digirii faranaayit fayyadaman kanaaf uummata keenya akka biyya alaa jiruuf sharafa mallaqaa qofa osoo hin taane sharafni yuunitiiwwaniitis baankii keessa dhaabatuu fi qaba jechuu kana mootummaan haala kanaan barsiisu yoo sirreeffate malee addunyaa maaltu isii dhibe dhugumatti kun waan itti yaadamuu qabu amma barnamni biyya teenyaa hedduun kan biyya alaa jiru keessumattuu namni haaraa biyya alaa dhaqe moobaayila isaa harkatti qabatee deema moobaayil ammoo kana wajjin maaliif wal qabata fakkeenyaaf yoo foon bituu fedhe paawundii meeqa feeta jedhaniin inni kiloogiraamaa waan beekuuf moobaayila isaa baasee kiloogiraama gara paawundiitti jijjiiree paawundii hagana naaf kennaa jedhee gaafata moobaayil warra biyya alaa dhaqu faayidaa dachaa qaba jechuu karaas yoo maayiliin itti himan kiloomeetiratti jijjiirata garuu addunyaan haala kanaan osoo fayyadamtu warri biyyaa maaliif akkana nu barsiisan haala kanaan akkamitti addunyaa hojii deemuu dandeenya kana warrummaan akkanatti karoorsee yoo deebisaa qabaatee nuuf haa kennu ee tana isaan maaf dhiisna amma gama qophii keessummaatti haa ceenu mee eenyu nuuf migaa falmataa rooroo ni beektaa eh eh falmataan eega muuziqaa dhiisee amata shan guutuuf deemaa tanaa quba qabda amata shan ta'uun beeku malee muuziqaarraa deebi'uu isaa ni beeka amma muuziqaarraa deebi'uu biraas dabreeti haafizal quraan ta'ee jira maasha allah rabbiin isaa milkeessu aamiin kun jijjiirama guddaadha falmataan qaroo dhabeeyyiirraa ta'uu ni beektami.
eetanas nin beeka laal gaanaaf yaati quraana jaallallee agarru hin haffazne isa garuu qaroo dhabuun quraana haffazuu irraa hin dangeessine.
subhaanallah murannoo fi tattaaffitu barbaachisa waan hundaaf eesun dhuga garuu rakkoon keenya murannoo osoo hin taane abdii murannoo qabna.
abdii kutachuu baantaa ee waan hojjechuu barbaannu murannoon itti deemuu dhiisneeti abdii kutannee irraa deebuu heddummaanna.
dhugaa jette amma meegama keessummaa keenyaatti haa ceenu eenyutu dubbise situ dubbise Lakki anaa miti Abduljawaattu dubbise amma waltajjii falmataa fi Abduljawaattiif gadhiisa.
كلام ربيتي جت ربي كنا جت ربي كنا كوان دمتي دويتي مؤمنا دويتي مؤمنا قلبي كما بدوا فرمات ركينا فما تركنا يسوم نرقتان صدرك قدنا صدرك قدنا قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن مدى بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجيفتت سجنت راديو نور الهدى جرة جرتو باتي رمضان جي قرآن كفجمان كيسو بيتهم بيكمار نتيس أرتيستي أورمو بيكما تقوهم أنو قرآن حفظو سا أجيفتت كينيا فأكا قود جنيد بيفنيت جر Artiistiin keenya kunis yeroo isaa qaalii quraana qaraa jiru dhaabee gaafiif deebii keenya kanaaf hayyamu isaatiif maqaa rabbiitiin galatoomfanna. Maqaan dhalootaa Maammoo Musee Roobaati. Waahillan qabsoo isaa murannoo isaa ilaaluudhaan falmataa rooroo jechuudhaan moggaasan. Hawaasni keenyas moggaasa kanaan isaan beeka. Artiistii falmataan aadaa fi seenaa hogbarruu uummata Oromootiif waggaa diidamii ol gumaacha guddaa taasiseeti jira. Falmataan har'aas falmiisaan lakkifne rooroo wallaalummaa firraa raruuf jecha imala ilmii quraana haffazuudhaan jalqabe mul'anni isaa fagoodha. Rabbiin yaadaa muraada isaa isaaf haguutu jenna. Akkuma beektan ilmi namaa uumama sababa dhiyeeffachuun beekamu keessaa tokko rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa haala keenya waan tolchee beekuuf jecha ambiyoota nutti ergee akkasuma kitaaballee nuu buuse haa ta'uti ilmi namaa ammas sababa dhiyeeffachuu isaa hindhiisu fakkeenyaaf qur'aana qaroo maaliif dhiiftan jennee yoo isin gaafanne waan hedduu nuun jechuu dandeessan gariin umrii sababsachuu kaanis anbar abbaa ijoolleeti gariin keessan immoo anbar dalaganatti heddummaata. Falootaa biratti kun cuftinuu sababa malee dhugaa miti. Diyoon hihatan numa danda'aman hundaa artiistii falmataan abbaa ijoollee sadiiti. Haa ta'u garuu qur'aana hifzuurraa isa hin daangessine. Umriinis haalli mijaa'uu dhabuunis hubadha. Addunyaan tun mijjooyitu taatee hin uumamne. Ilmi namaa wanti nama ta'eefuu haala mijaa'aa hin taane mijeessee itti fayyadamuu danda'u isaati. Artiistii falmataanis haaluma mijaa'aa hin taane san keessatti mijeeffachuudhaan qur'aana hifzuu dandeessi jira. Akkasuma tafsiirallee qaroo jira. nutis dhaggeeffattoota keenya kan sababa adda addaatiin quraana qaroo irraa duubatti aantaniif insha Allah gaafiif deebii kan eega dhaggeeffatan booda gama quraana qaroo ni deebitan abdii jennuun gaafiif deebii kana taasifne qaamaaf qalbiin nu hordofaa.
قرآن كنيسة كعبتي يوم الكعبة يوم الكعبة Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh falmataa warra baranaa kabaree hedduu waaleykum salaam warra baranaa kabaree hedduu kallattumaan gama gaafii seenaa yeroo teenya qusachuuf jecha quraana hafazuudhaaf wanni si kakaase takkaa wanni sababa sii ta'e maali.
wanni naqa kaase akkuma ilma namaattu ilmoo namaa ta'ee waa sadii beekuudha waa sadii beekuun barbaachisaa ta'uun naa gale waa sadeen beekuun barbaachisaa ta'uun naa gale eessaa hin dhufe maaliif hin dhufe eessattiin deemaa beekuun ilma namaa irraa dirqama eessaa hin dhufe maaliif hin dhufe eessattiin deemaa beekuun maal nama hubachiisa Mm, kana ummate rabbi rabbiin kiyyoo maaliif na ummateen nama geessa maaliif na ummateen hoggaa waan inni si ummateef beeyte waan inni irraa si dhoowwe irraa dhoowwamutti geessa waan inni itti si ajaje dalaguuf dirqamtaa jechuu saniifuu anigaa waan rabbiin na ummateef baruudha wanni niin quraana baruu barbaadeef ta duraan duraa takka gaafiin gabaabsee tana Gaaffii sadeen tanaaf deebisaa qopheeffachuuf jecha quraanatti seente alhamdulillah rabbi si laaffisee har'aan tana quraana gaa qoma qabattee jirta. Gaaffii mataa nu dabarramee gamanumaan juuza soddomman qoma qabachuudhaaf waggaa meeqa si fudhate?
wallaahi namni rabbiin laafiseef laafaadha walit dhaabee osoo hin oofin gaafaan ji'a sadii ji'a lama ji'a afur jidduudhaan dabarsu ni yeroo lawanni ta'es numa fuudhu mm, ati waggaa lamatti maan baradhe Eh, asirratti waan ati nan gaafataniin sii dabalaa quraana baruudhaa miti laaftuun quraana tiifachuudhaatu jabdu jabduun quraana hafazuu miti tiifachuudhaa jabdu tiifachuun irra qabsoo jabduu barbaachifti jechuu barbaadeeti Maashaallah gama gaafii taanu dabarame suuraan akkaan si jajjabaate har'allee yeroo quraana qaraatu suuraa yaadattu si jajjabaachuu hojiin rabbiin si laaffisee irra kan qabate mee suuraa san nu yaadachiise.
Dhuga suuraan nama jabaachuun ni mala. Quraana nama rabbiin laaffiseef malee quraani jaba. Nama rabbiin laaffiseef ammoo laafaadha. Ani wanni naa laaffise duraan dursee dura jaalala isaan naa kenne waan jaalatte takka jabduu fi jabeenyi isaan beeytu ani osoo jabeenyi isaan hin barin hin baradheewe.
Hayyee jaalalli isaan as keessa tureef itti qabamee jira jechuudha.
Maaliif dura waaniin sammuu kiyya keessatti quraana kana baruun qaba je'ee jala mureef jabaatuus wanni irraan hambisu waan hin jirreef barumsa isaanatti hin ulfaanne.
Gaa namni tokko barsiisaa qaba maa cuftinu falmataa doorootu barsiisaan quraanaa eenyu eenyutu isa barsiise barsiisaan inni galatoomfatu eenyu fakkeenyaaf gaa galata qaba barsiisaa illee ka'a.
Dhuga baanta rabbi jannataan haa qananiisu jiruuf jireenya isaaniiti barsiisonni kiyyaa Sheek Abdurmaan Sudeesii fi Sheek Abdurmaan Shureemmiidha. Eessatti gartee irraa barattee qofa hin malee.
Gaafii tanaa dhaggeeffattoonni kaasumaan malaniif gaman waan deebisaa kan inni dabarre gaarii.
Hojii isaanii irraa hin baradhe waraabbii isaanii irraa hin baradhe kaasatuma isaanii irraa hin baradhe.
Maashaallah isa dhaggeeffattee fiidhaan dhaggeeffachuun jechuudha.
Dhaggeeffachumaan hin baradhe.
Kanumaa jalqabsiisuudhaan garuu waan takka kaasuu gaarii amma namni gadi gadiin rabbiin keenya subhaana wa ta'ala quraana laaffifnee jirraa jira. Haa ta'uti immoo quraanni laafaa dhaguu jennu waan akka cuunfaa dhugan takkaa miti quraanni tattaaffii nu gaafata ifaajuu gaafata. Ati immoo kaaseeta irraa irra deddeebistee dhaggeeffachuun akkasuma teeppiin kunis dhagaa barbaadaa waa hedduu jira yeroo itti kannitee irra deddeebitee hafatu ni jira. Namni gadiin immoo quraanni naan gallee quraana qabachuun dandeenye jira kanuma calgee taa'ee tattaaffii malee quraana qabatamuu ni danda'ama dhiiroo.
Hin danda'amu. Hin danda'amu. Ati yoo niin baradhaa jala murte rabbii waan ati jala murtee kaate sumaaf laaffisa. tattaaffii fedha garuu maaliif durii fi ammallee adda dirqamni barachuudha kan namarra jiru dur deemteeti namarraa baratta amma namni mana fi taa'ee barachuu danda'a intarneetarraa barachuu danda'a waraabbii kaasitarraa barachuu danda'a waan adda addaarraa barachuu danda'a amma sababnummaan itti gartee barachuudhaan hin dhaqqabinii jedhanii gartee sababni himatan hin jiru jechuu barbaadeeti imma.
Gurbaan keetilleen quraana barachuu keessatti yeroo jalqabaa qooda qaba jechuu dhageessin ture namarraa dubbiin tun hangam dhugaa dhiiroo.
Wannummaan dura jiinfuu naa ta'eehu isni yeroo laaftuu keessatti quraana gosoddumman hoggaa inni xumureen quraana inni xumure kana anis yoon baradhe yeroo gabaabduu inni xumuraa miti jee isuma hordofee yeroo yeroo gabaabduutti kanuma isa bira kutuun if arge anuma abbaa ilmatti hinaaf hin jiin malee gaa.
Ilma abbaa caalaa jechuun guutaa takka akkanaa kana jechuudha. Rabbi ilma abbaa caalaa taasisu gaa. Ayyee labsii malee akkami hiikaa isaa tokko laatee quraana gaa hiikaa isaa afaan oromootiin jechuudha.
Hiikaa isaatis qara'een jira. Hiikaa isaatis haga tokko rabbi warratti dalagu nu haa godhu malee qara'een jira.
Gaafii tanoonnis gaafadheef beektaa tafsiraa hojii beekuun hangam takka nama fayyadame.
Maalummaa quraanaa beekuu yoo hiikaa isaa barte qofaa. Maalummaa quraanaa beekuun hagam takka mi'aawaa, hagam takka inni kun jabaa, hagam takka isa dhugatti innummaan kunuunsa jecha rabbiitii beekuun yoo hiikaa isaa beeyite qofaa. Yookaan ammoo gartee barreeffama gaazexaa dubbisu ta'a waan afaan hin beekne sanuu. dubbisu ta'a. Quraana beekuun hiikkaasaa beekuudha.
Gatii quraanaaf malu kennuudhaaf hiikkaasaa beekuun dirqamaa jetta.
Gatii isaa beektee gatii isaa maltu kennuudhaaf hiikkaasaa beekuu qabdaati.
Obboleeyyan hedduu jira gaa kan musliima ta'anii quraana kan qaraane garuu warra quraana irraa fallisoomaniif mee dhaamsa kee maali?
Tana akkuma jennee dabarsine quraana namni hedduu jira soomanuma kan fuudhee soomanuma qaree akka waan quraanni gartee soomanuma qofa qara'uudhaaf dirqama ta'ee. Sooman akkanaatiin waliin nu haa deebisu jedhee borsaa yookaan kaliixaatti godheetuma gaara fannatee gaafa rabbichi nu gajee soomana bira dhufuu gafuudhu jira hedduun nama keenya. Kuni ani wanni sababa ta'e maali? Hiikaa quraanaa beekuu dhabuun takka jedheetiin lakkaa'u. Warri hiikaa quraanaa beekan harabbiin laaffiseef walitti haa deebinuu jedheen kaa'u. Ganamaa galgala qara'uu fedha malee isaaf waayila ta'uudha fedha. quraanummaan wannummaan gartee namni qara'uun barbaachiseef baratanii ichi kaa'u miti yoo rabbi namaan fedhe waa'ila quraanaa ta'uudha malee ganama galgalatti quraanaan adda bahuu dhabuun hedduu hedduu hedduu rabbiin nama dhiyeessa heddummaa jiruu namaatiifis gaarii durummaa qalbii qaba iimaana qaba hedduu tikaa tanaasan ijee bu'aasaa amma himee fixuu hin danda'an.
Quraanni gaa soomana buufame malee soomana qofaaf hin buufamne jennaan jechuu gabaabatti.
Soomana buufame malee soomana qofaaf hin buufamne.
Alhamdulillah gurtuuwwan quraana itti hafatan nama heddummaatee jira kuni maashaallah waan gaarii garuu ijoolleen eega quraana hafatan booda dagatan hedduu isaan kanaaf dhaamsi kee maali?
Wallaahi lafaa jiteessan hin balleessinaan jedhan quraanni kun akkuma itti laffa'anii baratan sanii laffa'aniituma itti laffa'anii baratanii itti laffa'anii wajjin jiraachuutti jiruu isaaniitiif irra bareedaadha. Ammaas hedduu hog- hoggaan dhaga'u ulamaa irra keessaafuu nama haffate. Eh, Haffazanii dhiisuun irra dilii hamtuudha. Haffazuu dhabuutu irra wayya. Haffazanii dhiisuun irra dilii hamtuudha. Eh, Jabeeffadhaan jaalanii jiruu teessan ta'a. Itti laffaatanii gartee quraanaan barattan san quraanaan adda baatanii waan biraa jalan kutinaa. Eh, Quraanni leecalloo teessan jabdu jabeeffadhaan jaan.
Quraanaaf akka xiyyeeffannaan kanneen kan nu godhu keessaa tokko hiikaa beekuu dhabuudhaa jennee jirra. Ati rabbiin siif laaffisa hiikaa isaa ni beekta. Mee fakkeenya akkaan sii ajaa'ibu kan quraana keessa kaafame keessaa tokko ni yaadachiisi.
Fakkeenyi quraanaa kanaa sanii kanaa kamtu irra caalaan qabu fakkeenyi quraanaa hedduu nama ajaa'ibsa rabbiin waa hedduun fakkeenya godha. Rabbiin uumama isaa hedduun fakkeenya godha. Eh, Fakkeenyi rabbiin godha keessaa kana madi- kana dinqisiisu alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan xayyibatan ka shajaratin xayyiba jecha bareedduu qulqulluun akka muka bareedaa qulqulluuti jedhee rabbiin ka fakkeenya godhe. Eh? Muka timiraatti fakkeenya go- rabbiin godhe. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض جاء jechi fokkataan akka muka fokkataatii jedha. Un- Jecha shirkii fa'a baanaa beeka jechi fokkataan. Akka muka hiddaan lafatti hin dhaabbanne ka lafarraa buqqee lafa lafarraa buqqee hundee lafatti hin dhaabbatu hin qabneetii. Jaa'ir jee rabbiin fakkeenya godha. Fakkeenyi isaa kun egaa hogga laalluu waan ajaa'ibaati rabbiin waan hedduu fakkeenya godha. Tiiticha hundallee rabbiin fakkee- fakkeenya godha uumaa isaati. Fakkeenyi isaa kanaa akkam caalaa kanaa akkam caalaa. Guma qaraate beeyte malee hin beeytu boo.
Inshaallah obboleeyyan keenya gaa baradhaatumatti dhaqqabaa jennaan aroomaatu furmaataa jennaan deeqaa isaanitti gaa fakkeenya rabbiin kaasee himnee fixuu hin dandeenyu. Quraana egaa akkana jaanii ibsuun nama dhiba. Mee akkamitti ibsita falmata quraanaa?
Heeraa seera addunyaa akiraati. Seera jiruuf jireenya namaati. Seera jiruuf jireenya uumamaa hunda if keeysaa if keeysaa qaba. Silaa rabbi namaan fedhe quraanni kanuma isaan bulanii isaan murteeysanii. Inni nuura, imaana, gorsa waan namni itti keessa if daawwatee ifiin tiisutti kanamaati. Ana keenyu ilmaa gaa waan kanaan jee gartee jecheen jechaan quraanaan ibsuun qabu tika namni hamtuurraa toltuudhaan tiifamu. Osoo beekne silaa jiruuf jireenya keenya hundaa kanuma quraanaa wajji dabarsinu. Jechaan jee quraanaan ibsuun qabu umma.
Inshaallah yeroo biraa bal'inaan irraa haasoyina garuu gaafii takka mee tan dhageeffataan gaafachuu danda'a jee yaadu ati akka feetu deebisuu dandeessaa? Artiistoonnis lama gaafa gartee diin barachuu eegalanii akkasuma islaamummaa jajjabaatan dhaggeeffattoonni waan irraa eegan takka jira. Ogummaa isaaniitiin islaamummaa ni tajaajiluu jaanii yaadan. Falmataan ejjennoon isaa maali kanarratti? Amma booda artii keetiin islaamummaa tajaajiluudhaaf qophiidha.
Ani waan rabbiin na daleessisu hundanii nin dalagaa.
Duraanis hawaasa keenya walalooniin artummaaniin gorsuu ture. Hojiin ani hojjedhu eh, hawaasni keenya akka haqa fi beeku, akka mirga fi beeku, akka waan fi beeku, akka namooma fi eenyummaa fi beekee falmatu kana keessaan ture. Yoo rabbi jee fedhaniin qaba ammaas akka hawaasni keenya jiruu tanarratti hamtuurraas tiifamee akaraas ibiddarraa tiifamu gorsuudhaaf yoo rabbi fedhe yoo rabbi naan fedhe fe- aa, fedhaniin qaba kana. Inshaallah durri maaliif baroomsaa dursa namni waan beeku dubbachuudha. Saniifiin baroomsa irratti xiyyeeffadhe.
Dhaggeeffattoonni kan jiran inshaallaa gaafii tanaaf deebisaa qofsaa argattan jennee yaanna. Gaafiif deebii gabaabdu tanarraa waan hedduu baratan jennee abdanna. Artiistii Falmataa Rooroo yeroo isaa qaalinuu kanuudhaaf maqaa rabbiitiin galatoomfanna. Gama waraabbiitii fi editingii sagaleetiin Haafiz Muhammadiin na hojjii ture. Qopheessee dhiyeessuudhaan Abduljaad Ibraahim. Soomana gaarii. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به كل- ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو, أو يعذبهم فإنهم ظالمون فلله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون maashaa allah obboleessa keenyaa falmataa rorrootii fi abduljawaad ibraahimiin rabbi isinirraa jaalatu rabbii waan jajjabaate hunda isin haalaaffisuu isinin jenna dhugaadha gaafif deebisaan kun hunda keenyaafuu barumsa guddaadha amma yeroo diraamaa dhiyeessinurra geenyee jirra diraamaan icciitii jireenyaa kutaan kudha shanaffaan qophaa'ee jira dhageeffadha amma asin waliin turaa isinin jala
iccitii jireenyaa iccitii jireenyaa iccitii jireenyaa iccitii jireenyaa iccitii jireenyaa
ifraa nyaadhuu ka'a anaa hojii moo nyaataa hojii wallolte isa jaalala ta'e lagannaa nyaataatiin ibsu jirtaan se
faaris natti nan jaminaan akka ati natti qoostu keessa hin jiru okay nyaata si jijjiiruu mee maal feeta natti madhume waan feeteen sii fida munira waan isiin feetu bitiif Qashtii shidaanan godhin nyaadhu haa obboleessa kee ni harkattaa miti.
hii ni harkattaa miti hin fedhu hayoon hin feene dirqiin hin heeruma dirqiin hin heerumtu laal manguddoon dhufu jirti na deebisii mana keenya inni hin galaamuca saa akkamii yaadda ati kunoo laal akka harkaa jirtu kanatti yaada ati amma nagaan heerumtee nagaan heerumtee bultii ta'e hin gaggeeffattu mee munira ulaa dadha'u jiranii si'aati deemirraa banime eenyuma dhiiro bariisaa kiyyaafaa dhufe manaama bariisaa kana firraa dhiisii kunoo zaayiraan anumatti heerumii uff siin manaame manaama deddeemu waan feete jee nanaarsitu hinaarulleedhaan sheekha manni warra faaris kunoo kanaa kottu gamana bariisaan na wayii waate dafnee galchinaafi lakki ta bariisaa osoo hin ta'in muciyyoon mirgisee eeggamuu qabaaf.
assalaamu alaikum warahmatullah waaleykum salaam warahmatullaahi wabarakaatu sheekha bargaa qalbitti isinumaan eegu jiraati mee ol seenaa ol seenaa baga rabbi isin fidee wal dabra muciyyoo tana anaaf halaaleessanii
intalti barboo aadaa fi abba qabdi san malees nama isiin jaalatu ka isii jaalatu jira nabil mee waaqashoo obsi sheeka dhugaa jee bara'ee dhugaasaati hayi ani akkanumatti abbaan fade na heerumsiisuu mirga qaba osoo nan hin feene Lakkiin akka isaan fadhiin numatee jira hundaawa. Mee addi akkamitti dhuftee adda nuu baas?
isuma gaafadhaame kunoo ni ta'a faaris mee muciyyoon tun akkamitti as dhufuu dandeesse
laala akkasii miti sheekha roobni akka malee roobu jira beektaa nis galgalaawe dukkanaawe intala dhalaa ta'uu beenaanumaan na rifachiistee makiinaa dhaabeef akkasitiin manuma keenyattiin if harkee isii wajjinu fadhinnaasiitiin si jala dhuftee moo adda baasa kaa'o?
akkasuma akkasuma akkasuma fudhadhu hangaruu fadhinnaasiitii miti jechuun quba qaba efra atummaan dubbitana nu ibsi fadhinaasiiti jaasa cubbu kijiba hayi osoo makiinaa naaf dhaabisiin jiru dirqinaas nan finne jechuun ka dirqiin dhuftus dirqiin osoo hin ta'in jaalalaan heerumta haamee dhaabbadha dhaabbadha dirqamaan ta'uun nu golee jira kun gaa heeraafisee irrattis dhorkaadha sheekha akka shadaatti nyaattis dhorku maamisa Ee naam.
amma dubbii gabaabduu muciyyoo gataa geessinu akkam jettan Mee dhaabbadhu kaa'oo ni salkanaa itti haa bari'u.
arrumaa waan akka mana kana naaf bariin fadhu ilaa amma na amantanuu na amanuu baattanuu hin nyaanne Hayi ilaa ammatti hin kanneen boo nyaata warra akkami kun.
sheekha laala akkasii miti maquma na balleessuuf nyaachuu diddilaal eessaan irraa nyaataa hin nyaadha sheekha an jeeqameetiin jira haadhaa fi abbaan kiyya amma na barbaadu jiran telefoonalleen akka inni jennaan na dide Eekkanaay.
mee dubbii olii gammi curuu dhiisaati muciyyoon adeemtomma boonabil gadhaabe ati siin kabalahiyan
na kabaltee ka nama kabalu akka filmii keessa laalallaa faanti seenaa mucaa kana itti na eegaa gaalaal wal biraan isa hufchiisa mee amma teessan dubbanna moo ta muciyyoo dubbanna mee nurraa gadhaa baha amma owwa keessan sheekha nagartu hattichi intala namaate kanamaatu kulaal re'ee fi hoolaa waan dhiisu natti hin fakkaatu fortama gaallee irra fe'atee deemaa'u boonabil heddummeessitee citicha mana keenyas hin dha'u jeeti maleen waan akka keetii kana lafatti hin rigaa sheekha hanguma bariihuu ana waasin buloti mana biraatiin bula bakka biraa na geessa San akkasii san akkasii dhugaa keeti. Haa haa bakka nu haasaa kaa.
sheekha akkanumatti moo osoo waliin galle moo waan hin bilcheeffadhe nama biraatiif moo boo namni meeshaa miti akkuma kararraa qabdee kafuutu waa hundinuu naamusaaf tartiiba mataa sii qabu akkasii sii galee haa haa haa manu waan ati bilcheeffatte an boqqolloo miti boqqolloo bilcheeffadhu sheekha dhugaa isin rabbiin jazaa keessan isiniif haa kafalu Aboo Faaris siyaa hirrii atis tanu akka teetii rabbi siyaa kantu.
nama nanarraa nustuu miti ani firaada burra siiqa garaa na gubbu jiru ishiishe Dhisi dhisi agabu agabdi amma.
wanta na dhaabbadhu na eegime Siina kee qotu qotu qotu ala gabbe yoo lubbuun teetu baate ni agarta.
Haasoo toltee bimee namni qaalas eegutu jira goo waan ta'e hoo jala gadi hin beeni boo.
an kanaan dadhabaa luqaayyuu kanaan dadhabaan qooyi munirraan hin qabin qooyi qooyin hin qabin Gaddisime akka inni toolaalla.
boonabil muciyyoo fuudhi nu yaasa ka'a yaaf hin dhufne nu yaasa ka'a muciyyoo fuunee jirraame muraanni keenya kanuma.
Ee ee Faaris yoo na yaadde dindila irratti hin seegaa. Mm, Achi kotti deemteem wal agarra yoon gommaa sirraan babaafne na agarta aboon mixiina seeteessa.
Boona bilaati hookaa dubbii laataan godhatanii hoddeemati.
nuyaa si'ee nabil ammanuma kanaa dhaabbachuu ifadhe awoo deemaa awoo wal agarraa deemaa ee.
Yaaboo nama lafa hin beekne si haram deemta dhiiroo.
Hayi abbaa Jamaal nan beekne isa.
Eenyu yaaboo waasi nu banne hedduu ijjituunis naan agartu.
Hayi maayaa ilma yaayaati bar.
Ahaa yaa'uma keenya moo?
Ee ee ee.
Dhiyoo tana waa ijjessin garra kaayisa jirte yaa'u.
Karaa yuunivarsiitii kanaan jiraa bara eessuma.
Ahaa qaraatiif ol kutte.
Akkasi akkasi.
Yaa'ii ganda keenyaa kana waa quban qabdu haati tanaaf ustee deemta.
Lakkii eessuma qubaan qaba dubbii gandana biroo hundaa beekaa miti. Taanumaan barse odeeffachuufuu deemu jira.
Yaa maayaa keenya dubbiin teenya bikkatti irraa kaatanii fi bikkatti dhaabanuun qabdu. Duboommaan tana maalirraa hin si'atu isa yaabu.
Mee jechuun ka abbaa Jamaal bargaa isin lama lafa bule umriinis. Ganda kanaas keessa dhalattanii keessa guddattanii. Akkamimee dubbummaan ganda keenyaa kun maalirra wal dhabu jira namni keenya. Afaan tokko dubbattan amantii tokko hordoftan bar waanuma isin wal lolchiisuun dhabee bar. Hayaa mee ka'umsummaan lola keenyaa mee maali?
Yaa'oo bargaa seenaan waliin laaqiidha namni waa hedduu haasuwa. Duris bara kaakoo fi abaaboottis akkanuma wal lolan ja'ani. Gariin abaarsa qabnaas numa ja'a. Ammoo tadheenya kanaat Sheekh Ibraahim Sangalee tun. Ee Sheekh Ibraahimiin baan tasaatu laal zulmuma laal isin roorroodha.
Akkami abbaa Jamaal mee addanaa baasaa?
Laal gaayoo haqaa haasofne rabbiin haqarraa harrabane namni akka Sheekh Ibraahim jiru ganda kana keessa ummata kana tokko godhe maallaqa nurraa walitti qabee tirifa nuu naqee bishaan nuu naqee bar namni akkasaa ganda kana tolchu hin jiru. Intalma guddaa afaan intala balaa takkaatu zeyni jaaniin haa beekuun dhabdu isii fi tokko abbaa garaatu akkasii walta'ee hinaafadha maqaa isaa balleessuu eegale.
Sheekh Ibraahim maqaa balleessanii?
Ee Ibraahim shangalee kaniin hin beeku.
Akkam jaaniin maqaa balleessan?
Maallaqee isaa nyaatee nooma lamaatu irra walta'ee isa kanaan gorraa fudhachuu jecha cubbuu irra yaadu jira.
Hawaasni duboo irraa qeebalee jira.
Namni kun walii lamaa beektaa maaya ha dubbii hubatuu fi ha dubbii addaan baafannee jira. Tokko tokko jetti jettee fuudheetuma dubbii finta fuudhee ce'ee sheeyini garagalee jaan. Hadiisa ifumaaf maskii daa'ima malee ittiin dalaguu ja'a. Ifiifu maallaqa uummataatu nyaate jaaniiti maqaa tureessu jira. Akkasigaa bikka tana sheexaannis ni jira. Sanuu sheexaana jinnii fi insi jira. Mar wallaahi amma takkaa fi lama dura alhamdulillah gandi keenya kunniin tolaa jee araddaa tanu hundaafuu isaatu fakkeenya. Osoo gandi tokko tiri kan harkateen gandi keenya kun tiri kan haqate. Akkasigaa Abrahaam afaan kanaas rabbiin ni tolche. Rabbiin namaa wajjinis waliigaluu ni kanneefi. Kunoo akkasuma quudhaa dadhabee namni isaas sadan. Akkanarra dubbiin tun dhiyoo tana oogute.
Duboo araaraa fi waan akkanaan laalle isin waliin haasoo hin manguddoon biyyaa.
ni haasooyinaa jarjaruma tokkootu araara kanallee dhiyoo tanallee hin feenu jee dide malee akkasin nu facaase aboo teenya tana haaliinummayyoo gubbaa nu dubbate malee wallaahi akkatti himan hin qabdu yaaboo zaan dalagaatis naggeessi haasoon dubbii waan dhumtu mee waan hafte guyya biraan noo deefatta Taate isuma galatooma isin hanga dandeessanitti daduma jidduu yaada. Ee manguddoon teenya laal qabbanaan jidduu dirmachuu qabdan bishaaniin jidduu dirmachuu qabdan.
nuti akka nama jannaati gaa haaliinummaan jituddaa dirmatu nuti humna hin qabnu akkasiiti mee maa jiraadhuga gandatti salaamtaa naa geesse yaaboo baankeetii fi adeerri kee faanoo fayya qabanii sila bara haasawaanis si qabe osoo nagaa sin gaafatin.
Fayyaa alhamdulillah abbaa Jamaal cufti nagaa.
haa egaa salaamtaatti dhaamigaa abbaan jamaal akkami nagaa fayyaa isiniin jahaa jiin.
Taate taate marabbaa isuma.
hayyee salaam alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Aura bi kasa mini oh nama na gartu aura bi dhabi dhabi oh shaanis furu alaati Uff saakimiin nama dhaabisa isa kunis dhugaa namni furaadhaaf ija jarjaru.
awum nif hiya simira arkaan qaba kun abcaraa faata akka hiyaatiniiti alaala tasgabbaa kaasa saayif dhaabi dhaabi gutak Maal inni maal na gaafachuuf ammas dubbii manguddummaa na gaafatin ammas dubbii manguddummaan beekooni.
Ayi duuba sibiraa simis gaafa dhare iddanii miciyyo.
Uff sirimni isaa foon annumaan geessee malee yoo hin taa'e hojjaase.
Eekaa jechuun si hojjees hin deebine isaan.
Ee makiinaa dhaabeetiin isaan hanga haasonee ga'ee haa.
Aho maal qabamu liibi silaayida fiddee ayisuma kiyya maal qabamu yaa'u haa fixan moofnaa mee dubbii naa mee.
Atoo abbaan dhimma hin beekne hin beekaa boo maan bilbiliin.
Eenyu irratti hin bilbilee silkiin qabdu isiini. Amma akkamtu yeroo isuma mee yaa'u akkanattis akkanatti dantaan dadhabiniiti.
Akki gootu laal bariisa. Baga rabbiin soomanaa isin ga'e jettee tuma mana isaanii dheeyi xalaal. Soomanaa wala sichuma furtaa'u. Aftara bishaan qophee sun dhaban yoo feetes timira isii godhatta.
Aho na dhiisi kaasa akkamittiin dhaqamee manaa namatti mee kan dhaqin mee siyaami bilbili basati.
Naafi isiin soomanaa akka walii bilbiluu hin qabne waadaa walii seennee jirra.
Ahaa akkasi warra ahdii kabaju isin haa godhu haa. Okay osoo jennuu muni saa ni haa hidhannee jechaan turre isin lamaan nu eeguudhaaf boodaan tammoo.
Woo hireen tiyyaa fi ta'e adda addaa bar maaliif isee kufa dhaabbaddaan.
Duba hoo maaliif ree?
Aboo laal abbaasiititu umra kutte rabbiin irraa haqee baluutiin.
Eeka qabu umraa godhe yaa dhugaa nuti amriin nu dhibde.
Awoo bakka isin dhibduu ni dhufanii bakka adis. Luqmaaniif bilbileetiin jira olmos bakka finnee naan jedhe ni dhufanii yaadda hin bakka.
Awoo isuma isa karaarraa deebisan moo hin deebisan hin deebisanii ana akkamitti addaa baafame akkamitti hin beekame akkam qalbiin tiisa battee ana teessu.
Awoo dubbachaan olin gaa sitti himneti. Faaris raajaaran qabu beek karaa cufuu hin danda'u inni shufeera malee tiraafikaa miti kanaaf hin dhiphatin ni dhufti ni dhufti. Awoo laal utuu dhaabbistee naasosistu azaanan laal.
Ofur qabdu oolu isuma oolu tumira ofur kaawolu sittiin kannaawu.
Awoo nadiis magaalaa waan bitan kanan fadhu nasin geggeessaati.
Banaan bite banaan bite dhugaa naaman naaman oolu laa.
Awwas kannaa bismillah.
Qotu qotu osuma salaanaa qotu laaf masgiiduma kana seenee salaanaa qo.
Ayyaboo waswaasina ni dhuftiiti qalbi takkaan salaati yaa.
kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoon nuural hudaati Diraamaa icciitii jireenyaa gurraan isin geenyee jirra.
amma qophii teenya xumuruuf deemna Qopheessaa diraamaa icciitii jireenyaa Abdul Jawaad Ibraahimii fi taatota diraamaa ni galatoomfanna. Kaarra waliin nu tursiisee torbaan walitti nu haa deebisu.
Amiin.
Hanga ammaa warri isin wajjin ture ogeessa teeknikaa qopheessitoota sagantaa tanaa Abbaa Simnan Islaam Ustaaz Abaa Abdullaa wajji ta'uudhaan kan isin keessummeessaa turre Anfar Hiyaadame.
anis mahammad siraaji Hanga torbaaniitti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa aakiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة